iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni fide niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu arayisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli yabandanya avugwa cyane ni amatora muri kenya leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kabiri yarahanuye abanyakenya ibasaba kuguma batekanye no kwirinda gusunikirwa mu migumuko ni nyuma y'aho william ruto atangarijwe ko ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu nyuma uwo bari bahanganye rayira odinga avuga nawe ko ibyatangajwe ari imfagusa umuvugizi w'ubushyikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu muri amerika ned price yasabye impande zose gukorera hamwe kugira batorere inyishu iki kibazo cy'ibyavuye mu matora mu nzira zitekanijwe n'amategeko amerika isaba kandi abakuru bose b'imigambwe kubandanya bahanura abanywanyi babo kuguma batekanye no kwirinda icyo cyose cyotera uruhagarara mu gihugu muri ibi bihe by'amatora odinga yarushijwe na william ruto amajwi angana ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu angana n'ibice biri munsi y'amajwi abiri ku ijana odinga w'imyaka mirongo irindwi n'indwi y'amavuko akaba n'inzobere muri politike muri kenya yavuze ko yibwe amajwi ariko ko azokwitwara muri sentare ntahinyuzwa yavuze kandi ko yibwe no mu matora yabaye imbere yaya mu karere k'ibiyaga binini igitero ku icukuriro ry'ubutare bw'inzahabu cyahitanye abantu cumi na batandatu mu buraruko bushyira ubuseruko bwa repubulika demokarasi ya kongo ku munsi wa kabiri asani ngajole umukuru wa sosiyete sivile mu karere ka mambisa yavuze ko umuhari witwaje ibigwanisho kodeko ariwo koperative pour developement di congo binjiye ku icukuriro ry'ubwo butare mu mihana y'isumbu hagati y'amasaha ya saa kumi n'imwe na saa kumi na zibiri z'agatondo muri ako karere yavuze kandi ko bishe abasivile bagizwe ahanini n'abarimyi hamwe n'abakora kuri iryo cukuriro ry'ubutare hafi abantu cumi na babiri hamwe n'abasirikare bane umuvugizi w'igisirikare cya congo jile ngogo ngongo yaremeje urupfu rw'abo basirikare bane ariko ntiyatanze igitigiri cy'abasivile bahasize ubuzima igisirikare cyavuze ko mu ndwi iheze abantu bane bishwe hamwe n'abakozi babiri b'abashinwa banyurujwe muri ako gace nyine inyuma yo gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abasirikare hamwe n'abagwanyi w'uwo muhari kodeko muri afurika kandi ni muri zimbabwe aho ikiza cy'indwara y'agasama cyateye muri icyo gihugu kimaze guhitana abana bashika ijana na mirongo itanu n'indwi hamwe n'abandi barenga ibihumbi bibiri bakigwaye muri icyo gihugu umushikiranganji wo kumenyesha amakuru monika mutsvangwa yabwiye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri ko gushika ku itariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi k'umunani abamaze kwandura agasama bashika ibihumbi bibiri na mirongo itandatu barimwo n'abo bana ijana na mirongo itanu n'indwi bahasize ubuzima mufusangwa yavuze ko leta igiye gutangura isekeza ryo gutanga urucanco rw'agasama no gusaba leta amafaranga yihutirwa mu kigega c'intega bizoza kugira bacandage ico bacandage kandi bahangane n'ico kiza ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwavuze ko iyo ngwara yakwirakwiye ivuye kw'isengero ryari rikoraniyemwo abakristo benshi muri Liberia kandi muri Afrika kandi muri Liberia perezida George Weah ejo ku munsi wa kabiri yarahagaritse abategetsi batatu bo muri leta yiwe bazira kurya ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta uko ari batatu bashizwe ahagaragara na leta zunze ubumwe za Amerika abahagaritswe ni Nathaniel McGill umukuru w'abakozi bo mu biro bya perezida Weah umushikirizamanza mukuru wa Liberia Seyman Sirenius Sefus hamwe na Bill Twehwai umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ibivuko nk'uko umuyobozi ajejwe ikigega cya Amerika yabivuze ku munsi wa mbere perezida weya yavuze mu itangazo ko yasuzumye ibyo bategetsi bavugwa ko abona ko ari ukuri aca ahitamwo kubahagarika mu buzi kugira batohozwe ko hanze y'umugabane wa afurika ishyirahamwe mpuzamakungu ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko umunyamabanga mukuru waryo antonio guteresi ategekanya kuzobonanira mu burengero bwa ikirere hamwe na perezida wa ikirere volodimire zelenski ndetse na mugenzi we perezida wa turukiya recep tayipe erdogan umuvugizi wa onu stefan dujarik yavuze ko uwo mubonano uzoba ku munsi wa kane ejo kandi ko perezida zelenski ari we yatumye ko abo bategetsi abategetsi batatu bari mu mugwi w'abategetsi bane bateye igikumu ku masezerano yo kongera kureka ingano ziri mu bivuko vya ikirere zigasubira gushorwa mu makungu guhagarika gushora izo ngano kwatumye ibiciro by'ibifungurwa ku isi byiyongera ku isoko mpuzamakungu ikigo cya oni cita ku bifungurwa pam cyavuze ko imiliyoni amajana atatu na mirongo ine na zitanu z'abantu mu bihugu mirongo umunani na bibiri ku isi bageramiwe n'inzara kubera ubukene bw'ibifungurwa ku munsi wa gatanu antonio guteresi ategekanya kuzokwishikira ku kivuko ci odessa aho ubwato butwaye ingano bukunze kwandurukira kugira yirabire uko byifashe ku munsi wa gatandatu naho azoce aja Istanbul muri Turukiya
urakoze Aloysi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi wejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho umugwi w'igihugu watunganije amatora muri kenya utangarije icese ko william ruto ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri kenya n'amajwi mirongo itanu n'ibice bitanu ku ijana uwo bahiganywe yatsinzwe mu matora ayira odinga yateye ibyatsi ibyavuye mu matora mu kuvuga ko atagaciro bifise mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kabiri birababaje gatoya kuko abantu bose bavuga yuko amatora yagenze neza ari odinga ari ruto ari abandi bose bahanura buhanura yuko atangorane zova muri ayo matora yahejeje kuba uyu ni umuhinga mpanuzwajambo yigenga ku bijanye n'itangazamakuru atanazi karayenga ari pari mu bufaransa avuga ku ingingo ya raila odinga yo kwiyamiriza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri kenya radiyo ijwi rya amerika tubandaniriza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya afurika inyuma y'uko william ruto atangajwe icese ko ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri kenya n'amajwi mirongo itanu n'ibice bitanu ku ijana uwo bahiganywe yatsinzwe mu matora raila odinga yateye ibyatsi byavuye mu matora mu kuvuga ko atagaciro bifise mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kabiri twavuganye na tanasi karayenga umuhinga mpanuzwajambo ku bibazo bijanye n'itangazamakuru ari pari mu bufaransa yavuze uko yakiye ibyatangajwe na odinga birababaje gatoya kuko abantu bose bavuga yuko amatora yagenze neza ko abakenya baje gutora mu mutekano ntangere naho bavuga yuko abakenya bataje benshi gutora mugabo ntibari bake ko bavuga ngo ni mirongo itandatu na batanu ku ijana ariko birababaje kubona yuko amatora asa n'ayagenze neza avamwo amatati bakavuga yuko ruto naho yasinze yasinze afise amajwi makenya odinga rero urumva yabihakanye mugabo twizere yuko ari odinga ari ruto ari abandi bose bahanura buhanura yuko atangorane zova muri ayo matora yahejeje kuba atangwano atamishamirano burindira bagashinga urubanza bagasaba cour supreme igasambura amanza ikavuga yuko ruto yasinze canke yasinzwe mugabo mu mutekano kuko burya abo muri kenya baracafise imvune y'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi harabaye amatora nk'ayo nyene hanyuma ivyavuye mu matora baravyanka bamwe abandi barabishigikira hanyuma havuka ingwano barabonye ko hari abantu benshi bapfuye rero umuntu yokwifuza yuko abanyakenya batosura mu ngorane nk'izo ku ruhande rwa ruto yishyuye gute ku byatangajwe na odinga uno munsi we bavuga ati twasinze abanyagihugu bato bato twasinze ati ojinga na uhuru kenyatta nyene bo bava mu miryango y'abantu batunze cane biragaragaye yuko umuntu atagira yava nk'uko babivuga ashobora gusinda agashikira gutwara igihugu ca kinatsi ni vyiza cane mugabo avuga ati hamwe hoba hariho abantu batashimye ibyavuye muri aya matora ati ntaco bazosinga urubanza turindire jewe mbona ko yavuze neza cane yabwira ati nimutekanye hazobe urubanza urwo rubanza rwa gasambura amazi ruzoheza ruvuge yuko yasinze canke yasinzwe muravuze ko yatangaje ko atava mu miryango ikize nk'iya kenyatta uhuru kenyatta na raila odinga urabye imigambi yashikirije mu ijambo yashikirije itangaje ricese ko ariwe yatsinze amatora muri make ubona iyo migambi ayishyize mu bikorwa hari ikintu cyofasha kenya gutera imbere imigambi yo ni myiza na uzinga arafite imigambi myiza bose bari bafite imigambi myiza burya igihambaye abiyamamaza abashaka gutwara ibihugu bafite imigambi naho itsosa mugabo kenshi usanga ari imigambi myiza igihambaye burya ni uko abanyakenya bonyene bobwira bati uwo muntu turamwizeye natuje imbere aturongore adushire mu nzira y'amajambere mu nzira y'amahoro dutere imbere urabona ko kenya ni igihugu gihambaye cyane mu bihugu byo muri afurika cyane cyane muri kariya karere k'iwacu ni igihugu cotubera akarorero ni igihugu cotubera isoko ni igihugu cotubera ababanyi n'abagenzi n'inshuti urumva turakeneye amahoro twese turakeneye amajambere rero irya migambi yavuze uwo yasinze ruto cyangwa yasinzwe odinga yari myiza byose byari byiza ariko baze batware mu mahoro batwarire bose murakoze yari atanasi karayenga umuhingana mpanuzi wa jambo ku bibazo bijanye n'itangazamakuru ari i Paris mu Bufaransa twariko turavuga ku byavuye mu matora muri Kenya ni byashikirijwe na Odinga yatsinzwe muri aya matora turabashimiye urakoze cyane nawe kuba wantumiye tukiri kuri iyi nkuru umugenzi wacu diane nini nahazwe yavuganye n'umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru ari nairobi muri iki gihe
navuga ko kigiba kitameze neza kuko ubutaka buramurenza ijoro ni saa mbiri n'iminota mirongo ine ubusanzwe mu sate habwirizwa kuba hari imodoka ziri mu ibarabara ziriko ziragenda abantu bariko baratembera ariko izi sate ziriko turavugana wogira ngo ni ku wa mungu canke ku wa gatandatu kuko imodoka nka zose ziri mu mazu abantu bariko baratembera amabutike amapagaze yamaze kugarwa yamaze kugarwa n'ibindi byinshi ibyo byuma bisanzwe abantu bibaza ko bashobora kuba imvururu nyuma y'ibyo ongera inozinga kagame na leta ya kenya yatangaje aho abwiye ko asimbira we yemeza ariko benshi bashimira ijambo rihamye aho yavuze ati abanyakenya twese mugume mutekanye turindire ibyo bantu ubutungane tujya kwitura aho bukera bitandukanye n'ibyo yari yaravuze mu myaka iheze nko muri indwi cyangwa ibiri n'indwi batubise neza ahubwo bose turwanire agateka kacu
Pierre Claver niyo nkuru amatelefone yacu turumva atari ko arumvikana neza ugerageze uraba ukunze uhagarara ariko ndanakubwira ko nkubaza akabazo ka kabiri inyuma yaho Raila Odinga avugiye ko atemeranya ibyavuye mu matora atagaciro abiha urundi umunyepolitiki aragira icyo atangaza kuri uno mugoroba abanyepolitiki muri ko muravugana abamenyesha amakuru bariko babivuga ku iki ejo ahukera bizeye iki
abo turiko turavugana baba abanyepolitike cyangwa abanyeshuri bapiganira kenya hagufi bavuga ko barindiriye ko sentare ntayigozwa ishyiramo ibyavuye mu matora hakaba igice kigira kabiri aho rayira odinga azosubirira mu matora n'uwo atemera yatangaje ko yatsinze mu matora ya muruto bakavuga bati naho bazosubira mu matora mu gice cya kabiri william ruto azosubira gutsinda nk'uko muri bibiri na cumi n'indwi amatora yashyizwemo uhuru kenyatta akasubira gutsinda nk'uko yari yatsindiye ubwa mbere ariko icyo ni ukumenyesha ko muri kino gihe ubwoba budasanzwe kumenyesha ko mu makaritsiye abiri ahitwa matane matera ahasanzwe hari abayoboke benshi barayikundira gushika aha abantu bahinduriye ko hashobora kuba imvururu nk'uko byabaye ku mvura hitwa kisumu ahatsinze amapine mu barabara amamoto kirukanka bizo kikabatera igiti bikoza amotodi ayo makaritsiye abiri ngiyo abifite akaguzi ashobora
hanyuma raila odinga ategekanya gutanga ikirego ciwe mu butungane ryari hari ico yavuze yavuze umunsi ariko yavuze ko umunsi bagiye gukora ari ugutwara yemeza afite yuko amatora yibwe akavuga yuko afatira ku bari bagize amatora bane biyoboye mu bandi akavuga ati benshi mu bagize umubiri utegura amatora bemeje yuko amatora yibwe ati nta ndeka nanjye ngiye kwifatanya nabo babikora ibitego kandi afite yuko urukiko sentare ryo mu buzima bati muri icyo gihe rero n'abayoboke banjye babona ko amatora yabaye kandi asanzwe kuri igihugu ahari urakoze pierre claver niyo nkuru ngaho i nairobi muri kenya muri icyo gihe william ruto yatowe kuba perezida wa gatanu wa kenya ni muntu ki nibyo mugenzi wacu timishimwe atubwira william ruto yavukiye mu giturage cyo mu gace ka rift valley mu karere ka eridoreti mu muryango w'abahinzi n'aborozi aho yaragiraga inka ndetse agafasha n'ababyeyi akazi ko mu mirima y'ibigori n'amashu ruto yavutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu ubu afite imyaka mirongo itanu n'itanu y'amavuko yari amaze imyaka icumi ari visi perezida wa kenya ejo kuwa mbere nibwo komisiyo y'amatora muri kenya yatangaje ko ruto ariwe ugiye kuyobora kenya nyuma y'uko ariwe wari umaze gutangazwa ko yatsinze intsinzi ariko ntabwo abo muri iyi komisiyo bayivugaho rumwe kuko hari abanze gushyira umukono ku byatangajwe ko ruto ariwe watsinze bavuga ko gutangaza uwatsinze amatora bitaciye mu mucyo uwo bari bahanganye muri aya matora Raila Odinga yatangaje ko amajwi yibwe bityo iki gihita ikibazo gikomeye akumvikanisha ko kizarangirira mu rukiko mu gihe William Ruto yiyamamazaga yakunze kugaruka ku kibazo cy'urubyiruko rutagira akazi yumvikanisha ko azashyira umuhati mu guteza imbere abakiri bato kuko nawe yavukiye mu muryango ukennye Ruto yazamutse cyane muri politiki nyuma y'amatora yo muri bibiri na karindwi yakurikiwe n'impfu nyinshi z'abantu bapfuye nyuma yo gutangaza wari uwatsinze amatora y'icyo gihe icyo gihe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwamushinje ibyaha birimo ibyibasiye inyokomuntu rumushinje ndetse no guteza imvururu icyo gihe zaguyemo abantu bagera ku gihumbi magana abiri naho abagera ku bihumbi magana atandatu bakavanwa mu byabo urubanza rwe rwasheshwe muri bibiri na cumi na gatandatu ubwo yari amaze kuba visi perezida icyo gihe leta yabaye nk'ibyitambikamo ibangamira ikusanyamakuru ndetse igira n'uruhare mu byo urukiko rwavuze ko ari ukwivanga kw'abatangabuhamya no kwivanga mu bya politiki william ruto yavukiye ahitwa samput ni mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa edolet mu karere ka uwasimu gishu ari iwabo ruto yororaga intama n'inka ndetse akajyana n'abana bo mu kigero cyo guhiga inkwavu yize amashuri abanza atambara inkweto ababyeyi ba william ruto ni abakristu b'abaprotesitanti bakomeye mu idini aho bamutoje kujya ajya gusenga ndetse akaririmba no muri korari abazi ruto mu bwana barimo abaturanyi n'abanyeshuri biganaga bavuga ko ruto yatangiye kwerekana akiri muto ko ashobora kuzavamo umuntu ukomeye abo banyeshuri bavuga ko iyo mwarimu hari ikibazo yabazaga abandi bose bakakinanirwa ruto yazaga ari nk'umutabazi wabo inshuti za ruto zo mu bwana zavuze ko amaze gukura yatse ababyeyi be agace gato k'isambu yabo ngo ajye agahingamo ibigori ruto yageze aho agurisha inkoko yari yoroye kugira ngo abashe kujya yikemura utubazo tw'amafaranga iyi nkuru y'ubuzima bugoye yaciyemo niyo yakoresheje yiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'uburyo bwo kumvikanisha ko ari umwe mu banyakenya bavukiye mu miryango ikennye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo inani william ruto yagiye kwiga muri kaminuza ya nairobi yiga ibijyanye n'ibimera aho inshuti ze nanone zavuze ko zabonaga ari kwibanda cyane ku bintu bijyanye na politiki mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na karindwi yahanganiye na Reuben Chessel umwanya wo mu nteko ishinga amategeko mu mujyi wa Eldoreti uyu Chessel yabaye umunyamategeko akaba n'umuyobozi ukomeye mu ishyaka ryari ku butegetsi bwa perezida Daniel Arap Moi ariko Ruto yakoresheje inshuti ze ziramufasha maze yegukana uwo mwanya William Ruto nubwo yahiriwe ndetse akagera ku cyo umuntu yakwita inzozi ntabwo yigeze ateza imbere akarere avukamo abenshi batuye muri ako karere batunzwe n'ubuhinzi naho urubyiruko rukabeshwaho cyane no gutwara abagenzi kuri za moto abaturage batuye mu gace ruto avukamo bavuga ko yubatse ishuri ndetse agatanga n'inkunga yo kubaka urusengero ariko ubuzima bwabo bukiri hasi cyane bavuga ibi bumvikanisha ko nta mihanda myiza bafite ndetse benshi bagituye mu mazu y'ibyondo adafite n'ubwiherero bwiza yubakiye ariko inzu umuryango we ndetse abaha n'uburyo bwo gukoresha amashanyarazi akoreshwa n'imirasire y'izuba benshi mu banyeshuri biganye na ruto bemeza ko insinzi ye ikwiye kujyana n'impinduka umwe mu banyeshuri biganye yavuze ko yagurishaga inkoko kugira ngo ashobore kugera ku kigero cyabo bityo bizeye ko hari ikintu azazana cy'impinduka ku buzima bwa benshi
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Eh, reka da.
Ndiyo bugo.
ngo iki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shoferi eh, twigendere kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La benevolence royale.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi abafise amahinguriro atandukanye arimwo ayahingura ibiterwa kama bakabikuramwo ibyo gufungura kunywa kwisiga n'ibindi bavuga ko ibyo bakora basanga bizimbye cyane gusumba ibigurirwa hanze y'igihugu ibyo bituma isoko ryabo ritaronka abaguzi basaba leta gufata iya mbere mu guteza imbere ibikorerwa mu gihugu ni inkuru ya tiyerive ndayishimiye ari kigali karere kinyana ginete ni umukenyezi arongoye ihinguriro ryitwa karere product risanzwe rihingura ibitegwa kama byo mu burundi birimo ibyo kunywa kujya kwisiga n'ibindi bikoreshwa mu gukora amasuku atandukanye ubumenyi bwo gutanguza iryo hinguriro akaba yaraburahuye mu gihugu ca canada nk'uko yabitangarije ijwi rya amerika yemeza ko ibyo bahingura biba bikoze mu co bita matière première bisigura ko nta yandi maproduit baba bongeyemwo ku buryo biba bifise karite nziza ijana ku ijana ariko naho bimeze gutyo uyu mukenyezi avuga ko ibyo bahingura bizimba cane kurenza ibiva hanze uku niko abisigura kandi twebwe dushaka amaproduit naturel amaproduit kama ataririmo bya bindi by'ubumara by'amaproduit chimique by'amaproduit twe dukoresha ibintu bifite akamaro kaniniya ku magara y'abantu bisanzwe iyo, iyo tuba twa- twa- twahinguye ku bintu bivuye ino byategerezwa kuzimbuka uravye n'ibintu byavuye hanze ndizeye eme nawe arongoye ihinguriro rikora ingwa rikazikwiragiza hirya no hino mu mashure avuga ko ihinguriro ryabo ryashinzwe n'abari mu mugwi w'ugwaruka bashaka kwiteza imbere ndetse na leta ikaba yabashigikira gusa akavuga ko iyo babonye ibyo bakora bija kuvanwa mu bihugu byo hanze bibaca intege agasaba leta gufata iya mbere kugira uruhara mu guteza imbere abikorera na cane cane bafise amahinguriro mu gihugu uku niko abisigura kuri mikoro y'ijwi rya amerika cyambere na mbere ni ugushikira cyane cyane twebwe urwaruka kuko twarashyize amashyirahamwe tukoroherezwa mu bintu bitandukanye ikindi cya kabiri ni uko twumva kuri kuri ko dushikiwe iyo tubona amasoko ah, y'ibintu dusanzwe dukora ah, ugasanga ibyo bintu bigurirwa hanze biratubabaza dukora ibintu dukora nk'ingwa hama amashyirahamwe cyangwa leta ikeneye kugura izo ngwa ah, bica turyohera hakwizigura hanze abafise amahinguriro atandukanye mu burundi baganiriye n'ijwi ry'amerika bose bahuriza ku gusaba leta ko bokoroherezwa mu kugabanirizwa amakori n'amatagisi na cane cane ku mamashini bavana hanze ndetse n'amakori batanga ku byo baba bakoze kuko ari byo bituma ibyo bakora bizimba kurusha ibivanwa hanze y'igihugu ibyo nabyo ngo bikaba bibatera igihombo aha kandi banasaba ko ikigo kijejwe iterambere mu burundi adb cokorana n'ikigo obr kugira ngo batakwe amafaranga y'umurengera na cane cane ko bamwe bamwe ariho baba banagishinga amashirahamwe yabo adebe iratworohereza kubwira dushinge ama- amahinguriro uca ukurikiranwa cyane ku- n'ikigo OBR umuntu ya- a- aturiho ishikori abona ko amaproduit yose ameze cyo kimwe cosmetique yahinguwe ku matiya premiere yo mu burundi kandi i- ari sapos ari naturel si cyo kimwe na cosmetique yavuye hanze yakoreshejwe yakoreshejwe amapudro cyangwa ibintu chimique synthetique ibyo bivugwa n'abafise amahinguriro binemezwa n'abadandaza bato bato basanzwe barangura bakaja kudandariza mu mabutike yabo ko ibikorerwa mu gihugu basanga bizimbye erega erega ibintu byose bidandazwa ngaho i bujumbura byinshi biva hanze ibikorerwa ngaha nawe usanga ari byo bizwi gusa batemba kugura ngaho kuri ibi bibazo byose ikigo kijejwe iterambere mu burundi adb ari naco gitanga impusha ku baba bifuza gufungura amashirahamwe giherutse gutangaza ko kigiye guhagurukira igisata c'ubudandaji bwaba ubw'imbere mu gihugu no hanze yaco mu gushikiriza leta ibikwiye guhinduka no gukuraho intambamyi zose zirangwa muri ico gisata hamwe no korohereza abanyamitahe kugira ngo igihugu c'uburundi gisubire cisununure mu kugira abanyamitahe benshi n'abadandaza bakomeye didasinge ndakumana arongoye ikigo adb gufasha cyane gushyigikira abanyamitahe bisumbirije uko byahora gufasha neza leta y'u Burundi gutunganya neza ibisata biraba ibyerekeye abanyamitahe gushyikiriza ibyoza birahiragurika kugira ngo intambamyi zose zifatiye gushinga imitahe mu Burundi ziveho ico kigo adebe kinatangaza ko kigiye gutanga ubumenyi na cane cane ku bakenyezi n'ugwaruka mu kubereka ahakenewe gushorwamwo imitahe nk'uko bitegekanywa mu itegeko rigenga imitahe mu burundi adebe kandi ikaba yaramenyesheje ko amashirahamwe asaba ibyangombwa byo kwemererwa gukora muri uyu mwaka yagabanutse kuko yavuye ku bihumbi bitanu n'ijana n'atanu yategekanya guha akazi abashika ku bihumbi cumi n'icenda n'amajana atatu na mirongo itandatu na batandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe ashika ku bihumbi bine n'amajana icenda na mirongo ibiri nane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nayo akaba ategekanya guha akazi abagera ku bihumbi cumi n'umunani n'amajana icenda na mirongo icenda na bane amashirahamwe amaze kuronswa impusha muri uyu mwaka ashika kuri mirongo itanu gusa akaba aguriyemwo ayajanye n'uburimyi n'ubworozi imigambi yo gutunganya ubutare n'agataka ndetse no gutwara abantu n'ibintu muri ayo ay'abarundi akaba angana na mirongo ine na umunani bihwanye n'umutahe uzokoreshwa ungana na mirongo umunani na rimwe n'ibice bibiri ku ijana ayo yose akaba ategekanya gukoresha amafaranga y'amarundi arenga imiliyaridi amajana atandatu na cumi na zitandatu no guha akazi abarenga ibihumbi bine nk'uko ikigo kijejwe iterambere mu burundi adebe kibitangaza thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali nshuti zacu ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru mubandanye mukurikira porogaramu za radiyo yanyu ijwi rya amerika bw'ibihe byiza tabara tabara tabara bantu bawe tabara rengera rengera rengera bantu bawe rengera mana nyiribirema pinginga natakama uturebane ibuwe ni neza abananiwe ubasubize minete umva amajwi menshi yabera bo mwisi atakamba ubutitsa amanywa nijoro abantu barananiwe abandi barakomeretse yewe mana ngaho rero tabara ahe tabara tabara tabara ngaho tabara tabara bantu bawe tabara nahora rengera rengera rengera rengera bantu bawe rengera tanga amahoro ku isi intambara zibeho tanga urukundo ihangana rirangire tanga agahenge kiza indwara n'ibyorezo tanga ubuzima dore benshi barashira tabara ngaho tabara we tabara ngaho tabara tabara bantu bawe tabara ngaho rengera rengera